Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa. Alhamdulillahi gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenyatan safar kudha shan bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtama akka lakkoofsa hijiraa. Oktoobar 24 bara 2018 akka lakkoofsa milaadiyaa takka honkoleessa 14 bara 2011 akka lakkoofsa biyya keenyatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa arbaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachana Islaamaa, qophii jaarmee bultiitii fi barnoota aqidaa qulqulluuti. Jalqaba irratti odeeffannoo gabaabduu abbaasuun dhageessisuu ni galla.
bismillaahi irrahmaan irrahiim assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan hordoftoota raadiyoo nuural hudaa gabaasa odeeffannoo guyyaa irraatti qabnu sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessullee naabbaas final islaam paarlaamaan itoophiyaa bor pirezidaantii haaromni muudaa jedhamee eegama mana marii bakka bu'oota ummataa fi mana marii federeeshinii kor guyyaa boru geggeessuu irratti pirezidaantii mootummaa federaal demokiraatawaa itoophiyaa haaromni muudaa jedhamee eegama pirezidaantii dr mulaatu tashoomee aangoo lakkisuuf kan gaafate yoo ta'u mana maree lamaanuu gaafii dr mulaatuu fudhatee jira haa ta'u malee dr mulaatu tashoomee sababa aangoo lakkisuu barbaadeef wanti ibsan tokkolleen hin jiru namoota walitti bu'iinsi magaala burraayyuutti mudatee ture hordofuun to'annaa jala olfaman dhibbi jaaf soddom jidduu dhibbi sadiif digdami lama leenjiin haaromsaa kennamee fi kan lakkifaman ta'uu beekan qindeessaan qorannoo waajjira poolisii magaala burraayyuu komaander baqqanaa midhaaksaa akka himetti namoonni dhibbi sadiif digdami lama burraayyuu fi adaamatti leenjii fudhachuun kan lakkifamanii jiru jedhe shakkamtoonni dhibbi sadiif saddeetii hafan ammoo yakkaan waan shakkamaniif qorannoon irratti geggeeffamaa waan jiruuf dhimmi isaanii mana murtii tordafaa akka jiranillee ibsi. walitti bu'iinsi magaala burraayyuutti ji'a fuulbaanaa keessa uumameen lubbuun namaatii fi qabeenyallee miidhaan ga'uun ni yaadatama. Sauudiin birkaan mooraman jireenya hoogganaa qoonsila istaanbul keessatti argamu akka hin sakatta'amne dhorkite. Turkiyaan ajjechaa gaazexeessa Jamaal Kashoogitiin wal qabatee qorannoo jalqabde kan itti fufte yoo ta'u, pirezidaant Rajab Xayyib Erdogaan guyyaa kaleessaa reeffii gaazexeessaa kanaa eessa akka jiru mootummaan Saawudii deebisaa kennuu qabaa jedhe. poolisiin turkiyaa torbee darbe waajjiraalee qonsilaa fi mana jireenyaa itti gaafatama qonsilichaa yeroo sakatta'anitti qondaaltonni saawudii birkaan mooraa mana jireenya hoogganaa qonsilaa keessatti argamu akka hin sakatta'amne kan dhorkan ta'u maddeewwan poolisii eeruudhaan anadoolu niwus gabaase miidiyaaleen tokko tokko garuu turkiyaan qaama reefa jamaal cicciramee muraasa kan argite ta'uu gabaasaa jiran qondaaltonni tikaa ameerikaa poostaawwan boombiin guutaman baarak obaamaa fi hilaarii kilintaniif ergaman qabuu beeksisan. qondaaltonni tajaajila basaasa ameerikaa ibsa baasaniin boombiin tokko teessoo mana hilaarii kilintan niiwu yoorkitti argamutti kan ergame akka ta'ee fi kan lammataa ammoo teessoo mana pirezidaantii duraanii baarak obaamaa waashingtanitti argamutti ergame akka ture beeksisan boombiin lamaanuu qondaaltota osoo hin dhaqqabiin hojjettoonni tikto'annaa jala kan oolchan ta'uu himan haaluma wal fakkaatuun isniin dheengaddaa poostaan boombiin guutame duressa joorji sooros jedhamuuf kan ergame yoo ta'u boombiiwwan kaleessa qabaman waliin gosa tokko ta'uu qondaaltonni tikaa beeksisan. Dhageeffattoota keenya odeeffannoon har'aa qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaan oliin turtii gaarii qabaadhaa.
Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galata guddaa argadhu. Kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gara qophii jalqabaatti ceena. Qophiin jalqaba irratti isiniif dhiyaattu qophii jaarmee bultii Islaamaati.
Jaarmee bultii Islaamaa. jaarmee bultii islaamaa qophii tana keessatti sheekni keenya jaalatamaan sheek mohammad waadoo haala bultii islaamaa bal'inaan nu barsiisu rakkinoota bultii keessatti nu mudatu hundaaf furmaata gaarii argachuuf jiruu teenya keessatti jaalala cimsachuuf jiruu qananii bareedduu jiraachuuf karaa sunnaa rasuulaa bal'inaan barachuu barbaachisa. qophii tana haala gaarii yoo hordofne inshaa allah jiruu teenya keessatti jijjiirama guddaa argannaa jaarmee bultii islaamaa jaarmee bultii islaamaa
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانعا Akkuma beekamu qophii dhaddacha jaalalaa sagantaa suura qalbii irratti eegallee jirra. Qophiin tun haarawaa waan taateef namni hedduun hin barre. Sababa kanaaf nutis qophii tana haalaan nama barsiisuuf jecha qophii jaarmee bultii Islaamaa yeroo muraasaaf dhimma kana irratti xiyyeeffannee isiniif dhiyeessina. Iyyannoo dhaddacha jaalalaa sabtii darbe dhiyaateef sheekni keenya jaalatamaan Sheek Muhammad Waadoo murtii itti kennu. Namni iyyannoo dhageeffachuu barbaade sagantaa suura qalbii keessaa haa dhageeffatu. Amma gammuma murtii tarkaanfanna.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa.
warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفة تخيري دا ورا خير رب لي أولو وربنا واتا سجاتا دا قم سغنتا كنيا سغنتا ديبسا والرئيتا دا تسينا بإذن تبارك وتعالى ومنه وكرمه أدتي ينو جاللا كجالة إبسوداف gadi dhaabbate yaaliidha taasisaa deebisaa gaarii biiznii tabaaraka wata'aalaa godhuudhaan insha allah iyyataan dura waan je'u jaarsi kiyya nama haala gaariitii jetti duuba iyyatun dura jaarsi kiyya nama haala gaariiti garuu hin salaatu waan hin salaanneef jecha isaan adda bayuu barbaadaa waan jennu duuba awwalan wa qabla kulli shay waa hunda dura wanni dursuu qabu nama tokko wajji jiraachuuf saahiba godhachuuf addiin diiniidha bifa isaatii miti haala isaatii miti qabeenya isaatii miti كان نبي كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكن في الأرض فساد عريض yeroo isinitti dhufe namni diinii isaa jaalattan ka haala isaa jaalattan intala teeysan itti heerumsiisaadha jedhe yoo diddan ammoo badii guddatu lafa keessatti argamuuf ta'a jedhe namni nama diinatti heerumsiisu dide balaa guddatu badii guddatu ganda isaa seena jechuudha. kabajaa diinaa ka dide namni ulee muusaadha dide ulee fircaunaa baata jean namni rabbiif gabroomuu dide gabrummaa ilma namaattu isa mudata فماذا بعد الحق إلا الضلال إيغا أغادي ده ترى مالي ونين كيس جرون جرو نعم إيغا هيروما حلالي خربين غرت اتأيفت داجدو هيروما دينا انت ليس إيغا هيروم سيسين هيروما غرت مع سيادات بكبو أججو dura dursee namni warri intala ofii itti kennuu qabu nama diinii qabu nama haala qabu ta'uudha qaba jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafsan si dabarte achi booda hoo eegadiin beeyte eegadiin dhageesse maaltu sirra jira wanni sirra jiru nama kana eega gorsitee si qeebaluu dide isaan adda bahuu malee wani takkan jirtu لأنه نبي كان عليه الصلاة والسلام وأن ننجئ فمن تركها فقد كفر نمني صلاتك نديس كفرج كافر لا يدفن في, في مقابر المسلمين وصدوء قبر إسلاما كيسة أول منمنس قبر كافر أجيفم قبر كافر أجيفم دعان إساء جرا إساء ديسي إسلام وججراتشون قبججو awwaalame bakka takkatti jiruunsi hoja jiraachuu dhiisi warra du'aa wajjiinuu jiraachuun qabu qabrii islaamaatirraa fageessanii qabrii kaafiratti awwaalan salaanni tun amriin isii jaba ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى وحيا مباشرا عند ستر- سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى نبي محمد أوليامي وفت أوليامي ربي سبحانه وتعالى بك سدرة المنتهى بك جنة نجرت أجت سمرت أوليامي واي صلاتها كان اتكن يجو واجب اتقول يجو أجت بغير واسطة ملائكتان أسو اتنمين خلا ملائكتاتين وفي ربين غرتي صلاة كان واجب سر قد سيف أمتك يترتي جتشو تدبرس أمرين صلاة جبات أراج سمي دكيتي صلاة النبي كينيا عليه الصلاة والسلام أتشينو في دبرا وعلافتو مت شريعولي برا shari'oolee hedduu karaa maleekichaatiin itti fide dachii tanarratti itti gaffide amma salaata samii dhaqee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam achi fudhatee dhufe jabina salaataa laala namni salaata kana balleesse gaaf tokko nabiin alayhi salaatu wassalaam samii dhaqee jibriil deemeeni namticha tokko ka ciisu tokko ammoo ka bira dhaabbatu dhagaa baadhatee argee jee duuba ka dhagaa baadhatu kun dhagaa kanaan fuudhee mataa namticha ciisuu kana falaxa jedhe dhagaa kanaan dhagaan kun yeroo konkolaatee ammallee dhagaa kana fudhateetuma itti deebisa jedhe yeroo inni mataa isaa kana falaxu dhagaa kana yeroo fudhachuuf jala achi deemu yeroo inni dhagaa san fudhatee achi as deebi'u bikki falaxamte sun duruu waliif fayyite jedhe yaa jibriil maaluma kun jedheetin jibriil gaafadhe jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe jibriil- jibriil alayhi salaatu wassalaam kuni gurbaadha ka salaata waajiba taatirraa rafu ka salaata waajiba taatirraa rafu jee duuba subhaana allah yanaamu an isalaati ilmaktuuba ilaa guyyaan qiyaamaa gahutti gahutti mataan isaa akkasi cafaqama jechuu yeroo mataan isaa cafaqame ammallee rabbii walitti fayyisa maaliif akka azaabni laalaan itti dhagahamuuf ammallee namtichi bira jiru dhagaa fudhateetuma ka rabbiin itti wakkale ka maleekaadha mataa isaa kana keessa itti gadhiisa jechuudha. Amriin salaata dhiisuudha osoo guyyaan qiyaamaa sun hin gahi- gahinuu azaaba namatti farada jechuudha. Guyyaa qiyaamaa hoo eessa seenan ibidda saqar jedhamtu seenan. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين maaltu ibidda saqar jedhamtu ta akkaan qabsiifamtuu tana isin seensisa yeroo jedhanii gaafatan warra ibiddaa nuti hin salaannu tanaafi jedhan subhaanallah namtichi hin salaanne ibidda saqariitiif uf kurfeeyse jechuu hin danda'u waan hin dandeenyeef uf- uf- uf kurfeeyse ibiddi waan danda'amtuu miti salaanni tun awwalu maa yuxaasabu bihi lcabdu yooma alqiyaama dura wanni namni ittiin herregamu dirree qiyaamaa yeroo dhaqe dura salaatarraa rabbiin isa gaafata waajiba he- hedduu irra kaa'irraa salaatarraa dura gaafata فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يو سلاني تلت وجين ساتولي يو سلاني بد وجين سجلبت نعم سلاني تن إسي نبي كenya عليه الصلاة والسلام دامتي براكوت الراج وسيا إسا دامس إسا كغاف الدنيا را قدانو dhuma hafuura baafannaa isaati kuni jabina irraaj amriin salaata jabaa ta'u irraaj الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة جبي فدا صلاة جبي فدا جبرن الله ميدنا كان دامة دو نبي كenya عليه الصلاة والسلام كناف أمرين صلاة أمري لا فادامت نعم وعمودها الصلاة دين إسلاما كان أمرين الراجبة utubaan diina islaamaa salaata namni utubaa mana isaa keessa kuffise manni irra kufee jechu yacnii diina ufii balleeyse jechuudha duuba namtichi kanaaf amriin salaata amrii laafaa miti namni hanga salaata salaatutti maqaa islaama baafatullee islaama hin jedhamu islaama wajjin ta'uun islaama isan gootu maqaa islaama baafatuun islaama isan gootu annin jaaladhaan afaanii isan baaftu hanga hojiidhaan mul'isitu jechuudha kanaaf adda bahuutu sirra jira duniyaa tanattis uf kasaarsite akiratti illee kasaaraa saniif herregamte jechuudha kanaaf fagaadhu bikka san isin jenna obboleettiin teenya gaafii lammeessituudha waan jettu eh, jaartiin tiyya nama gaariidha nama bareedduu laakiin ammoo guyyuma takka illee si jaaladhanaan jettee hin beeytu jedha duuba gaafataan kun aslitti nabiin keenya maal jedha alayhi salaatu wasalaam idaa ahabba ahadukum akaahu falyukbiruhu annahu yuhibbu namni tokko obboleessa isaa yeroo jaalate si jaaladha jedhee itti haa himu jedhe akka daran jaalalli isaatilleen isaaf argamtee jari lachuu warra wal jaalatan ta'an jechuudha. eega nama biraatittuu si jaaladhaa himuun barbaachise malayya jaalalli jaalalli jaarsa jaartii jaartiin jaarsan si jaaladha jechuun jaarsi jaartiidhaan si jaaladha jechuun waan barbaachisaadha haalli tokko tokko ni argama naannawa tokko tokkotti akka naannawaa ta'e jaartiin si jaaladhaa kana qaanfachuun akka warra duritti naannawa tokko tokkotti ammas aadaan sun kaafee ni jira si jaaladhaa waan akkanaa walitti hin dubbatan jaalalli isaanii gorma keessa teessiif hojiidhaan ammoo jaalala kana ni mul'isan kanaafuu warra akkasiitirraa jaartiin kee ta'uutu mala yoo hojii isiitiin jaalala kana mul'iste si jaalachuun isii beekama warra kee jaalachuun si jaalachuu beekama si jaalachuurraa warra kee jaalatti kanaaf afaaniin siin jechuu dadhabdus qaanfachuu isiittu mala tana laaftumatti ilaalii siin jenna waan hojiin isii jibbisiisaa hin ta'iniin hojimmaan isiin dalaydee si jaalachiisunu sunu jaalala keetirraayii siin jenna طيب gaafataan sadeessituudha waan jedhu jaartiin tiyya nama gaariidha warra kiyyallee naa kabajji laakiin ammoo eh, wal qunnamtii bakka firaashatti rakkina qabdi waan ufi feete malee tiyyaayaman gootu jaadu waan jennuun duuba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe idaa baatat ilmar'atu haajiratan firaasha zawjihaa la'anatihaa almalaa'ikatu hattaa tusbix intalli takka yeroo firaasha jaarsa isiidha didde jaarsi itti hajame maleeykatu abaaraa hanga lafti bariitutti riwaayaa biraa keessatti hamma inni irraa jaalatutti riwaayaa biraa keessatti hamma naam eh, rabbiin gartee subhaanahu wa ta'aalaa ol jiru ka arshirra jiru sunis isiisan irratti dallanaa aje وكان الذي في السماء ساخطا عليها حما نمتج الرجال تتي dallansuu rabbii fudhatteeti kamaleekaa fudhatte hanga guyyaa inni hayyama godhee fi dhiifama godhuufitti jechuudha. Idan dallansuun rabbii laaftuumi ta maleekaa laaftuumiti. Hadis biraa keessatti waan jenne nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam idaa daca rajulu zawjatahu lihaajatihi falta'ati walaw kaanat ala tannuur gurbaan jaartii isaa hajaa firaashaatiif itti qananiidhaaf yeroo yaame osoo eeleerra jiraatilleedha haa dhuftuu jee buddeena godhu jira ibidda harkaa qabaa dhiistee achuma dhaamsite achumatti dhaabdee haja isaa hafittuu jedhu amriin kun amrii laafaa miti osoo namni tokko nama tokkoof sujuuda bu'uun kaayyammuu taate lasajadati ilmar'atu lizawjihaa silaa jaartitu jaarsaaf sujuuda bu'a jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam amrii jaba amriin isaa jechuu qaalii isaa sirritti godhuu qabdi haja isaa qaceellotti eeguu qabdi jechuudha intalli takka hin soomin wazawjuhaa shaahidun osoo jaarsi biyya jiruu jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam soomana sunnaa jechuu soomana waajibaa ni soommanti eenyuun illee hayyama hin gaafattu soomana waajibaa soomana sunnaadha ammoo hayyama jaarsaatiin malee hin soomanini yoo jaarsitti haajame hin beeytu duuba amriin kun jaba kanaaf qaalii godhuu waajiba isiiti sirratti ammoo wanni jiru atis uzrii isii rakkina isii ilaale dhukkubuun mala rakkinni hamaan tokko tokkotti jiraachuun mala rakkina san sharciin isiifis ni ilaalte jechuudha isii yoo rakkina tokko hin qabaanne dhukkubni tokko miidhaan tokko yoo hin argamin akkanumatti isa hiraarsuun hin barbaachisu qaalii godhuudha qabdi jenna sagantaa keenya asirratti dhaabbata rabbii waan barani nu hafamsiisu اتن هذا ليسيس جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح ما شاء الله شكاكي نجالة ما شك محمد وادو ربين إسن الراها جالتو بكم سران بكم سسنين دبلو سنين جن قبين اتهانتو قبي غاچن إسلاماتي غاچن إسلاما غيار آما تدوري الدارة تتيفن قامن المنما تكنولوجي روح داهم موفن أكسما تكنولوجي إنجا جيرم نلي غاچن إسلاما هر آكيستي تكنولوجي إجارة تتيفن قبي غباب دوسنف دهيسنا ترتين كيسن وجيناتو قاتشنا ججبا وفيني اتفنوا gaachana islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii muslimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa قاتشنا ججبا وفيني اتفنوا خرالا فائرني ولمبرسي فنوا teknoolojii ajaa'ibaa kan abadiin jijjiiramte saayintistoonni ija namaa laalanii kaameraa hojjetan gurra namaa laalanii maayikiraafoon dalagan allaattii laalanii xayyaara tolchan waan hunda uumamarraa laallatanii hojjetan garuu wanti isaan laalan waanuma gubbaarraa mul'atu qofa uumamni garuu maqoo guddaa namaaf hin mul'anne hedduu of keessaa qaba gaafa duraa maayikiroofoon tolchan waan sagalee waraabuu danda'u qofa hojjetan meeshaan sagalee waraabu kun waan naannoo sanii dhaga'amu hunda numa waraaba gurri namaa garuu akkasii miti waan naannoo sanitti dhaga'amu keessaa waan xiyyeeffannaa itti kenne qofa dhagaya waan xiyyeeffannaa ittiin kennin ni irraanfata fakkeenyaaf osoo nuti mana keessa jirruu roobni yeroo bu'e galee sagalee roobaa yeroo jalqabaa qofa dhageenya achi booda roobumaa irraanfannee haasawaa nama nu bira jiru qofa dhaggeeffanna sagalee roobaa ni irraanfanna maayikiin garuu kana gochuu hin danda'u sagalee daqiiqaa soddom walitti dhaabnee waraabne waan dhaga'u hunda ni waraaba waan takkallee irraanfachuu hin danda'u saayintistoonni maayikiroofoon dalagan dubbiin tun yaaddoo itti taate furmaata barbaadu eegalan gurri namaa akkamitti waan biroo irraanfachuu dandayaa ja'anii wayita qoratan tooftaa ajaa'ibaa harkanii ammas sanirraa laallatan itti aansuun maayikiroofoon haree tolchan irratti noise reduction process ja'anitti hidhaan kun sagalee duubarraa dhagayamu kaamsee sagalee dhihoo jiru qofa qulqulleessa haala kanaan waan wayyaa qabu hojjechuu dandeenis hanga ammaa maayikiroofoon akka gurra namaatti dhagayu hojjechuu hin dandeenye gama ijaa yoo dhufnu ammoo ajaa'iba sandaraniitu jira ijji namaa waan ayiris ijaamu qaba ayiris kun agartuurra marsee jira wayita ifni guddatu walitti cufamee agartuu tiisa wayita ifni xiqqaatu ammoo adda banamee agartuudhaaf hulaa bal'isa saayintistoonninis waan kanarraa laallatanii ayiris kaameeraa kana tolchan achi booda seensar shaatarii fi waan hedduu waan ija ilma namaa keessatti argamu hunda kaameeraa irratti tolchanii qopheessan achi booda nama kaameeraa waraabu leenjisanii itti kennan namichinis kaameeraa qabatee manaa bahee waraabbii eegale wanti inni waraabu hundi ni hollata viidiyoon tokkos qaceelee hin mul'atu maali dubbiin tun ja'anii qorannoo biroo eegalan achi booda furmaata biroo harkatanii namicha kaameeraa kaasutti himan inninis kaameeraa ceekurra hayyatee akka hin sossoone godhuuf yaalii godhe garuu milkooyne hanga duraarra wayyaa ta'us akka isaan yaadan hin taane kanaafuu furmaata biroo barbaaduun dirqamate furmaanni isaan boodarra fidan miila kaameeraan irra dhaabbatu yookaan tiraayipood tolchuudha sanis haala gaariin hojjetanii nama kaameeraa waraabu kanatti kennan inninis meeshaa kana fudhatee gama dalagaa bobba'e amma waan gaariitu argame viidiyoon waraabame hundi ni bareeda hollannaan duraa san hin jiru garuu ammaas waan nama dhibu guddaatu argame silaa kaameeraa ija namaarraa laalanii hojjetan kaameeraan isaan tolchan garuu miila qopheeffameef kanarra dhaabbatu malee viidiyoo bareedaa waraabuu hin danda'u ilmi namaa garuu akkasii miti waa laaluuf dhaabbachuun dirqamaa miti akka tiraayipoodiin kaameeraa miila sadiin dhaabbatutti dhaabbadhuu laaliin hin jirtu yoo barbaadde deemaa barbaaddu fiigaa barbaadduu taalaa waan fedhe laalta ati utaalteef wanti ati ilaalu jirtu si jalaan hollattu wayita makiinaan deemtu osoo makiinaan ati keessa jirtu hurgufamuu kitaaba dubbista kitaaba dubbisuun fedhaa makiinaanaaf dhaabaan jettu duuba ijji namaa akkamitti waan kana gochuu danda'e mee waan kana haala gaariin hubachuuf tooftaa tokko fayyadamnee alallu waraqaa barreeffama qabdu takka fuudhii if dura kaaye achi booda akka nama dannasu mataa raasaa barreeffama kana dubbisi rakkoo takka malee barreeffama kana dubbisuu dandeessa hayyee amma telefoona kee fuudhi kaameeraa bani akkuma reefu san akka nama dannasu asii fi achi socho'aa waraqaa san waraabi achi booda viidiyoo waraabde san irraa barreeffama waraabde san dubbisuu yaali barreeffamaa miti footo'uun agartu saayintistoonni waan kana hubachuudhaaf qorannoo guddoo godhan qorannoo dheeraa booda meeshaa isteedikaam jedhamu hojjetan meeshaan kun kaameeraan akka ija namaatti akka waa arku gargaara meeshaan meeshaa ajaa'ibaati gatiin isaatis qaaliidha garuu qaalawiinsa gatii caalaa wanti nama yaaddeessu guddina isaati namni meeshaa tana fayyadamuu fedhe akka farda kooraa fi fuuloo itti hidhanii sibiila hedduuf itti hidhuun dirqama isaati meeshuma tana baadhatanii deemuun baa ulfaataadha qabattoon sibiilaa guddaan tokko handhura biraa ka'ee ceekuu gubbaan bahee duyda duubaan naanna'ee mudhii irraan maramee handhuratti deebi'a sibiilli guddaan tokko ammoo handhuraa fi duudarraa ka'ee harka mirgaa jalaan achi diriira sibiilli kun harkuma namaa fakkaata sibiilli biroo guddaan tokko ammoo gama miilaa gadirarree dhaabbata kaameeraan sibiila hangana guddatu kanarratti hidhama teeknoloojiin saayintistoonni hangana itti rakkatan kun ija hantuutaa ija raachaa ija tayfiitii fi to'anaa keessas ni jira ijji uumama hundaa teeknoloojii dachaa kumaatamaan kana caalu qabu saayintistoonni ammaas gammachuun harkanne viidiyoo qulqulluu waraabuuf meeshaa kana hunda baadhatanii deemuun waan gaarii miti miilli kaameeraa irra dhaabanis yeroo hunda namaaf hin mijaa'u fakkeenyaaf nama fiiguu yoo waraabuu fedhan kaameeraa tiraayipoodii irra dhaabanii waraabuun waan ta'u miti kaameeraa qabatanii faana fiiguunis hin taatu isteedikaam kanaas hidhatanii waraabuun ulfaataadha yeroo hunda meeshaa tana baadhatanii deemuun waan hin danda'amne kanaaf furmaata biroo barbaadu itti fufan qorannoo yeroo dheeraa booda rakkoo kanaaf furmaata argatan teeknoloojii ija namaa keessatti dhokate kana kaameeraa keessatti hojjechuuf sochii eegalan ijji uumamaa teeknoloojii ajaa'ibaa qabdi sunis optical stabilization jedhama kana jechuun wayita mataan keenya hurgufamu ijji teenya waliin hin hurgufamtu wayita mataan socho'u ijji bakkuma duraa dhaabbatti qaamni ijaa socho'us agartuun garuu bakkuma irratti xiyyeeffatte sanitti goggoydee hafti duba kaameeraanis akkanatti akka hojjetu maaliif godhuun dadhabame saayintistoonni qorannoo dheeraa booda teeknoloojii kana kaameeraa hedduu irratti galchuu eegalanii jiru telefoonni ammayyaa hedduun optical stabilization kana qaba fakkeenyaaf saamsang galaksii s8 s9 iphone 7 8 10 fi telefoonni gurguddaan hedduun teeknoloojii kana ni qaba ta'us garuu akka ija namaatii miti wayita viidiyoo waraaban akka kaameeraa biroo viidiyoo horgufamuu waraabu viidiyoo tasgabbii qabu waraaba garuu akka ija namaatii miti ammas qorannoo fi qo'annoon itti fufee jira bu'aa qorannoo kanaatiin meeshaan biroo kan isteedikaam gimbaal jedhamu oomishamee magaalaarra olee jira meeshaan kun teeknoloojii isteedikaam jedhamuun walma fakkaataadha garuu akka isteedikaam guddaa miti waanuma xiqqoo harkatti qabatan waan ta'eef namuu haala salphaan fayyadamuu danda'a gatiin isaatis akka isteedikaam haalaan qaalii miti walumaa galatti ijoon dubbii teenyaa teeknoloojiin rabbiin qaama ilma namaa keessatti uume waan lakkaawamee dhumuu miti nuti ija teenya arguu isii qofa beeyna malee haala uumama isii tafakkurree hin beeynu wantoonni nuti quba hin qabne kan saayintistoonni isin argin kan qaama keenya keessatti argaman haalaan hedduudha rabbiin guddaan dandeeytii isaatiin uumama kana waa hundaan faayee uume nutuu dandeeytii isaa irraanfatee dandeeytii makluuqaa dinqisiifachuus seene malee ija ilma namaa tan haala ajaa'ibaatiin uumamte tana caalaa kaameeraa moobaayila irra jiruutu ajaa'iba nutta allaattii samii irra barristu caalaa xayyaara ilmi namaa hojjeteetu nu ajaa'ibsiisa kennaa rabbiin keenya nu badhaase hunda irraanfannee teeknoloojii ilmi namaa oomishe qofa jala deemu jirra kanaaf waa hundaan boodatti hafne saayintistoonnii fi hayyoonni gurguddoon yeroo hunda uumama tafakkuran uumamaalee hundarratti xiyyeeffatanii waan haaraa irraa barbaadan iccitiin hundi uumama keessa jira wanti ilmi namaa tolche hundi guyyaarraa fooyyeeffamaa deema wanti duraan ture hundi ni moofa haarayni faarfamaa itti fufa uumamni garuu yeroo hunda haara'uma yeroo hunda teknooloojii bara hundaati qaama ilma namaarraa wanti fooyyeffame hin jiru rabbiin guddaan uumama hunda gaafuma uumu walqixxeessee uume eega uume booda wanti inni fooyyeesse hin jiru funyaan ilma namaa kun as biraa ka'ee osoo kallacha gubbaa ta'ee bareeda jennee fooyyeessine gaafuma duraa waa hunda guutee uume if duras akkanumatti itti fufa kanuma hin jijjiiramne kanaatu hoggayyuu ajaa'iba ta'a itti fufa rabbii uumaa waa hundaa ta'ee galanni haa ga'u.
kan dhageeffataa jirtan raadiyoon Nuurul Hudaa sagantaa dhibba afuriif tokkoffaa kan guyyaa arba'aa isiniif tamsa'aa jirtudha. Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaatu qophii barnoota aqiidaa qulqulluuti. Ustaaz Huseen Soraa Booranaa wajjin turtii gaarii.
دين إسلام أرقني وأنت لا فضل رب الأعلى دين إسلام أرقني وأنت لا فضل رب الأعلى باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا بالإسلام أرقني وانجالا بدري رب الأعلى صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة بالإسلام أرقني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان ددامي أفريسو كبرمسكين أردا وهي شركات شركة جتشو من جتشو كم برنا أكي سنوبيتن درقامي غافن نمي تو كلين كيسا والفلمون دندين توحيدا توحيد دين أنبياء دين رسل توتا نبي آدم الرجل كبي حق نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء قوتوا ونين الأفين توحيدا فعلا توحيدا غافمان شركا نمي غافني توحيد قبني غافني ربي سهين توكو تشومسين رب ما يساكي ست إبادة يساكي ست مكا يساتي في صفات يساكي ست غافني ربي هين توكو تشومسين gaafana kuni shirka ta'a jechu shirka jechuun maal jechu shirkiin اتخاذ الشريك أو الند مع الله عز وجل في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات كافن شركة جتون واهلة يكان فكي ربي فقدو فكاتا yookaan waahila rabbiif godhu rabbumma isa keessatti ibaadaa isaatiif maqaa isaatiif sifaati isa keessatti fakkaata gaafa rabbii godhuutu shirka jedha rabbiin tokkocha rabbumma isa keessatti gaaf gaafan fakkii yookaan fakkaata yookaan waahila rabbumma isa keessatti isaa gooti yookaan ibaadaa isa keessatti waan rabbiin tahin gaafan ka ibaada kan haqeeffatu jira jechuu yoo atin gaafan waan akkasii yaad qabaatte kun gaafan shirka guddaa jedhan jechuu tanaafu rabbiin quraan keessa waan jedhu فلا تجعلوا لله أندادا ربي في فكهن قدنا ربي فكهن قدنا ربي فكهن قب رب ما يسا كيست إبادة كيست مقاف صفات كيستي ربي فكين كب ربي فكين قدنا كربي فكا تجرا هنجدنا رب ما كيست معني فنان ربي سبحانه إن كوبا أم كوبا رزق كوبا إجيس كوبا جريس نمي إس وليوان كان دلق هنجرورا أكن تنافو فكي سان قدنا إبادة كيسا تكس ربي كوبا قبرم koba isaaf salaatam koba garte isaaf kadhatam akkanaan gaafaan ka kadhatan isuma kobuum isun qof kadhata tanaafuu gaafan baarakallaahu fiikum shirka jechuun waan akkam fakkaatati suura biroo keessallee rabbiin waan jedhu وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إسان قافن هنقول أني ربي فكي كرى ربي رنم جلسوف جري تمتعوا راحسة كاننها فإن مصيركم إلى النار ديبين تيسان إبدا كيسان اتديبتان تيسون تيسان قبسومي كيسان آخرات إبدا addunyaa gubbaatti qananiha jedhi tanaafu shirka guddaa jechuun waan akkanaati rabbii asitti fakki godhu rabbii asitti waan adda addaa ka gabbaran ka kadhatan ka isaaf qalan waan akkana godhuutu gaafan shirka jedhama jechuudha hadiis keessatti rasuulii alayhi salaatu wassalaam waan jedhu من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ومسلم نمدي هالا ربي أسي وكأته هل غافر ربي أسي وكأته نمده نمس إبدسين يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أسد فكي جبرون ربي فكي قل أني فكسن ربي أسد جبرون كأتشون kun gaafan ibiddi nam galcha maaliif jennaan rabbiin koba kadhatama koba waqti rabbiin kadhattu rabbum qofa kaatin kadhattu waqti rabbiin gabbartu rabbum qofa kaatin gabbartu gaafan rabbii asii wa tokko gabbartee rabbii asii wa tokko kadhattee jennaan murtiin gaafan maanta dakalannaar ibiddaa seenuu tahaa jechu tanaafuu gaafanaa shirkiin tun hin qoodamti shirka ulamaan bakka hedduu qoodan sun keessa beekamaan shirkiin diqqaaf guddaa qaba diqqa qaba guddaa qaba akkan jechuun shirkaan kun waqti gari islaamummaarraa nam baasa islaamummaarraayyuu nam baasee kufri nam seensisa nam kafarsiisaa jechuun waqti gari ammoo islaamummaarra nam hin baasu لكنه أمو معصية إسلام ما الرنبو نمتي قافانا معصية مالي هالة كنت الربع هالة كنت إسلام ما قرت الرنبه ديك تنافو بك كمان شركين كن قد دافي ديك أجدا شركين قدان شرك إسلام مرة ننباس إسلام مرة سباسة قافان إسلام ما هن قبض شركان كقافان شركة قد تهجنا شركة قد جتشون أن يصرف لغير الله ما هو محض حق الله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قافنا حق ربي قل قل كرب مالي ونتك كلين حق يفتشو هندن دين والرب انتهيني في دي بسوتو شركة قد جدا حق ربي قل قل كربوبية سكي ستي رب ما سكي ستي كأما اللي قبرتي إسا إبادة إسا كي ستي مكاف صفات إسا كي سكتي حق ربي قل قل لا كان كان قافا وان براتف دي بسوتو شركة قد جدما معني فنان ربي سبحانه قافنا إني تكو رب ما إسا كي ستي إبادة إسا كي سلي تكو مكاف إيجيسون صفات كي سلي تكو جتو شركان قدان كن هنكو دمه وقت قال شركة قد ملتا قد سوالي نمو ملتا نمتو فتوار قدن دا كن غافنك قبري قبرو لكامو قبرو نمدو قبرو نمدو كدأچو كن غافن شركة قد اسلام مرة نمباس كأيغس ملتا تي كنمي قوتن أرقدن دا وقت نمو قبر لكا قبر لكا سجود كن أرقمو argamuu danda'a. Kun gaafana shirka guddaa mul'ata islaamummaarra nama baasu. Fakkiin kana akka maanta biyya hedduu keessa qabrii gabbaran namni man bira jaarratanii bira galanii achi qalanii achi dhuganii achi nyaatan achirraa hin gabbaran nam kana wanni isaan yaadan namni kun gaafan haajaa namaa guutaa du'aa namaaf owwaataa waan akkana akkanaa namaaf godhaa jedhanii waan akkasii gabbaran akka ammaan tana biyyeen keessa beekamu qabrii sheeqana Huseen jedhanii qabri sheeqana Huseen jedhanii achi galanii wal gahanii achi gaafan qalanii nyaatanii dhuganii sheeq Huseen du'aa'ii namaaf owwaata haaja namaaf guuta jedhanii karaa karaa achi deemanii gaafan kun shirka shirka gaafan ibaada keessattaati kaan mallee rabbummaa yookaan rububiyya keessattaati maaliif jennaan ka haaja namaaf guutu rabbiin malee hin jiru sheek Huseen haaja tokkolle siif guutuu hin danda'u ka eegas namaaf owwaatu rabbiin malee hin jiru sheek Huseen waan tokkolle siif owwaachuu hin danda'u du'ee jira akkami siif owwaata ufiyyuu haaja ufiitu guutachuu hin dandeenye akkami sii guuta yusla waan ka qabaat lubbuun ufiitan gartee oolcha hin duhu baada ammoo duhe gaafan ta ufiitu oolchuu hin dandeenye akkamitti haaja sii guutuu danda'a namni du'u kaittaan ammallee sheek Huseeniin kun maal inni wamisaatu namni beeku hin jiru sheek Huseen wamisaatu waminni tahee namni beeku hin jiru akkumatti shiicaa biyya Araba keessatti Huseen ibni Alii gabbartee qabri isaa ijaartee ka bakki inni itti du'u hin beekne ka bakki inni itti awwaalamu hin beekne qabriin Huseen bakka hedduu jiraadha asillee jira asillee jira asillee jira akkuma biyyi keenya keessallee shiicummaan tokko dhufe. asi qabri ijaaree sheeqana Huseen jedhee nam gabbarsiis moo wanni kun haqiiqa moo wanni kun kijiba jechuun gartee addaan hin beeknedha. Tan ta'uuf gaafan ka kadhatamu, ka gabbaramu, ka haajan itti himatamu, ka haaja namaaf guutu rabbiin malee subhaana hin jiru wanni shirkaa akkam fakkaatti haga barumsaa ittaanutti wallaahu aclam.
إسلام أرغني وانجانا بدري رب العلا دعائي جبيزا يا الله الكنقو يا كيزا يا الله درن يا بوليزا يا الله ربي النها باسور الروكيسا جدا ولي قلان إن إسلام أرغني وانجانا maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Huseen Sooraa Booranaa rabbiin isin irraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya fedhii rabbiitiin sagantaa har'aaf qindeeffannee asuma irratti goolabna kan isin keessummeessaa ture anfarhee adam kutaa teeknika nooral hudaa hojii ta'uudhaan isin wajjin turre abbaa samnal islaam abuu ibtisaamii fi muhammad siraajis nu wajji turanii sheeka keenya jaalatamaa sheek muhammad waadootii fi ustaaz Huseen Sooraa Booranaa akkasumas isinis dhageeffattoonni keenya hanga ammaatti waan nu wajjin turtaniif jazaakumullahu khayran isiniin jenna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qaranii keessa qufadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما
ah, ah, ah.